Yaamichi karaa cufuuf ardaa jalqabee Oromiyaatti labsan akka warri VOA'n dubbise jedhetti fuula akka akkaatti karaan cufan. Karaa cufiitti tanaan namni hidhaa jiru akka hidhaa ba'uu fi waan hedduu gaafatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo yaaliin warri nagaan feene tolchuuf yaale hin taaneef jedha. Muktaar Jamaaleen namtu dubbise.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dubbise akka himanitti geejjibni gurguddaan magaalotarraa magaalotaa fi godinoota qaxxaamureetiin deemu hedduu hin mul'atu. Inni kunillee labsii uggura geejjibaa akka naannoo Oromiyaatitti qeerroon labseen walqabatee kan mul'atedha jedhu namoonni dubbisne. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif baalee roobeerraa himan akkana jedhanii jiru.
Haalqa ganamsuu birraa eegalee konkolaataan magaalaa keessaa hin bahu gara biraati illee gara magaalaa roobees hin seenu kan fe'atis kan uummataatis akkasuma jechuudha.
Maali sababni inni kun ta'aatiin jiruuf maal gaafiin isin gaafattan wanni sochii dhoobitaniif?
Qeerroon Oromoo akkuma Oromiyaatitti erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hooggantoonni Oromoo kanneen ija Oromoo jedhaniin hooggantoota siyaasaa Oromoo erga mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu yookaan Bildiginnaan hidhatti guurtee dirree dimokiraasii dhiphistee nama ajjeesuu fi cafaquu hammeessitee qeerroon Oromootis namoonni keenya qabsaa'onni keenya hidhaa jiran nuuf haa hiikaman jechuudhaan mormii isaanii bifa garagaraatiin dhageessisaa jiranii akkuma torbaanota lama dura labsii lagannaa gabaa labsan ammas gaafiin kenna hangan deebi'utti hanga hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidharraa eegame hanga ajjeechaa fi reebichi hidhaan ilmaan Oromoo irraa kan kumaatamaan hidhamaa jiran dhaabatutti qabsoo keenyatti ufna jechuudhaan labsii uggura diinagdee kan akka Oromiyaatitti labsanii hojiirra oolchaa jiran jechaadha.
Gama godina Arsii Lixaallee waanuma wal fakkaataatu jiraachuu dubbatu namni magaalaa Shaashamannee irraa dubbisne.
Arsiin lixaa akkuma jirutti sochiin baratame hin jiru. keessattuu magaalaa Shaashamannee irraa konkolaataan bahu gara hawaasaa waraanaan marsamee takka lama hin ba'a. Ka baratame immoo konkolaataan gurguddaan ka fe'iinsa goggogaa akka baratame sanitti ka bahee bakka mara deemuu fi oliif gad deemu tokkollee hin jiru.
Maali sababni wanni kun ta'eef?
Sababni wanni kun ta'eef sababa hayyootni keenya. gameessi aktiivistiin xinxalaan siyaasaa gameessi Jawaar Muhammad hidhameen wal qabateeti isa qofa osoo hin ta'in isa duukaa isaan wal qabatee du'aa caaluutiin wal qabatee isaa as namoonni hidhaman hundi isaanii namni nagahaa yakka tokko kan qabaatin namni nagahaa waan ta'e faana wal qabatee namni hidhamaa jira. Hidhaan guutee immoo mana barnootaa keessa jiranii sababa sanii wal qabatee namoonni kunniin gadi nuu haa dhiifamani ija keenya ijji biyya kanaa ijji keenya hidhamee nuyi immoo jiru nagaa jiraachuun hedduu nutti ulfaata waan jedhuun wal qabateedha.
Godinaalee Harargee keessatti illee akkaataa magaalotaatiin garaagarummaa qabaatullee uggurri geejjibaa kun bakka hedduutti mul'achuu isaa dubbatama. Halkanii guyyaa wiirtuu daldalaa ta'uudhaan kan beekamtu magaalli Awwadaay sochiin isii kan namni VOA'dhaaf dubbatan.
Awwadaa keessatti immoo wanta kallee wanta biraa hin jirtu amma karaa guddaan kun kan geejjibaa dhufuullee kan rofaa deema kun kan jibuutii illee kan jibuutii yeroo guddaan kan jibuutii bira ofii bira kan oolchumaa arra karaa jibuutii haa ta'u karaa jibuutii haa ta'u wanta kallee wanti himan kana awwadaa keessatti qabu dabre hin jiru karaa immoo dabballi duraan haftee guyyaa deemu sun amma waa takkalee hin jiru magaalaan dukaanonni fi magaalaan babbanaadha magaalaan malee babbanaa Kanaafuu wanni seenu baadiyyaa seenu jimaan seenuuf hin jiru. Haasawaaleen akkasuma. Kanaafuu sochii xixiqqoo magaalaa keessa kan baay'ee tattaafaa jirtu malee waa takka ishee kan jirtu.
Maali kaayyoo wanni kun godhameef?
Kaayyoo kun amma gaalagannaa akka Oromootti qeerroo Oromiyaa kana hojiirra oolchuudha. Kanaafuu mirgi Oromoo waan dhiibamee jiru jecha Oromoon waan biyya karaarratti horofaa jiru jecha mirga isaanii falmachuuf karaa nagaatiin qabsoo karaa humnaa osoo hin qabsoo karaa nagaatiin mirga isaa falmachuuf diddaa agarsiisuuf.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu uggura geejibaatii fi sochii dhorkameetiniin jira jedhamu kana soba jechuudhaan deebise. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhorkiidhaa fi uggurri kun kanneen farreen nagahaa fi misoomaa taasisan yoo ta'u, akkuma kanaan dura taasisaatiin turan yeroo arfaffaadhaaf harkaa fashale jedhu.
Bifa adda addaatiin humnoonni nagaa naannoo kanaa hin barbaadnee fi nagaan naannoo kanaas akka boora'u barbaadan uummanni keenya hojjetee jiruuf jireenya isaa akka hin geeddarree fi hiyyumaa keessa akka yeroo dheeraa turuuf warri hawwii qaban hawwii isaanii sana dhugoomsuuf gurra dinagdee jedhanii geejjiba irratti gabaa irratti yaaliin isaanii godhan yeroo arfaffaatii fi uummanni Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu tolee jechuu diduun fashaleessee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa guutummaa guututti nagaadhaan jira sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee hundinuu karaa guutuu ta'een kan gaggeeffamaa jiru wanti adda ta'e oromiyaa keessa jiru hin jiru.
Fakkeenyaaf amma bakka muraasa bilbilleetiin hin turre fakkeenyaaf awwadaay sochiin akka duraaniitii miti magaalaa keessa jiraatullee konkolaattonni gurguddoon socho'an baay'ee akka hin jirree fi akkasumas ammoo gama shaashamannees akka duraanii akka hin taane baalee roobees isa kanniin kanniin hubannee turre fakkeenyaaf magaalaa adaamaa qaamaan keessa deemneetiin laalle immoo yoo fudhannee naannoo kudha tokkoo harargeerraa jimaan heddumminaan itti dhufu jimaan muraasni qofa dhoksaadhaan ganama kana halkan akka galee nuuf himanii konkolaattota rukutamanii naannoo sanitti mul'atanillee argine inni kunniin maalirraa kan ta'e jettu obbo Geetaachoo.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u. Makee konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye caasni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutummaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan karaa kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru.
Obbo Geetaachoo naannolee Oromiyaa amma namoota dubbisne keessaa sababa kan kaasan namoonni hidhamuu hooggantoota siyaasaa rakkoon kun ammoo fala argateetiniin biyyattiin gama tasgabbiitti dhufuu qabdii sababa kanaaf kana goone jedhu mootummaan akkamiin furuudhaaf qophaa'e.
Rakkoon addaa amma Oromiyaan keessa jirtu hin jiru. waliigala wanti fudhatamuun isarra jiraatu wanti addatti furamuu barbaadu oromiyaan rakkoo addaa keessa galtee jirtu hin qabdu garuu immoo namoonni yakka raawwatanii fi yakka raawwatanii shakkaman kamiyyuu paartii siyaasaarraas ta'uu danda'a nama dhuunfaatis ta'uu danda'a seeraanis ta'uu danda'a namoonni seeratti dhiyaatan jiru. Isa kana waan seeraan jalqabame seeratu xumura. Waan seeraan jalqabame keessa tarkaanfiin bulchiinsaas tarkaanfiin siyaasaas fudhatamee waan fooyyessu tokkoyyuu hin qabu. garuu oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru sirna siyaasaa hirmaachisaa ta'eef qaamni hunduu sagalee isaa keessatti dhageessee qooda isaa fudhachuu isaa qabuudha kan deemsifamaa jiru. Faasaa kanaatiin deemuu kan barbaadan nageenya qoressinee karaa humnaatiin mootummaa shororsinee naannoo kana keessatti nageenya akka nu uumamne gochuudhaaf yaalii godhamaa jirurraa kan hafee naannoo oromiyaa keessatti karaa tokkoon wanti addatti fala addaa barbaadu hin jiru kun sirriitti ilaalamuu qaba. Saasiin lama jiru garuu biyya diignaa sirna diignaa Oromoof Oromiyaa dinagdee keessaa baafnee hiyyummaa keessatti deebifnaa jedhanii humna deemaa jiranii fi lakkii rakkoon kamuu yoo jiraate karaa nagaaf karaa demokiraatawaa ta'een mareedhaan hiiknee Oromoof Oromiyaa dinagdee isaa cimsinee itti fufsiisuu qabnaa humna jedhu gidduutti falmii gaggeeffamaa jiru. Falmiin kun immoo abbaa mo'atu uummanni Oromootiin beekaa falmiin dhugaan dinagdee Oromoo cimsuudhaaf Oromiyaaf Oromoo misooma keessatti galchuun jijjiirama fiduun irra jiraata malee dinagdee isaa ugguruudhaan isa inni qabu gubuun ajjeesuudhaan dinagdeen jijjiiramus biyyi jijjiiramtus Oromiyaaf Oromoon misoomtus hin jirtu kallattii kanaan kan deemu kamiyyuu farra uummata kanaa fi nageenya kan booressu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechaa jirra wanti adda ta'es Oromiyaa keessa hin jiru.
Naannolee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise gaafiin wal fakkaataan rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kanatti mul'ataatiin hin jiru mootummaan karaa nagahaatiin akka furuuf tarkaanfii gama nagahaatii fi hokkora maleessaa fudhataatiin hin jirre jechuudhaan dubbataniitiin hin jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.